inzamba inzambi irasamirana
amakuru na parufe mudasigara
sangwa ikaze namwiriwe nshuti namwe bakunzi baradiyo inzamba agateka kawe mu makuru twabateguriye kuri uyu wa cenda mu nyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe aha nayo tuyahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira hari umuntu yaraye apfuye yaturiwe mu nzu iwe muri komine n'intara ya kayanza umwana wiwe niwe yikekwa kuba yarakoze ubwo bubisha muraza kubyumva mu kanya mwido nido mu gisata c'indero naho imyidogo ni myinshi mu bavyeyi barereye kw'ishure ryisumbuye rya ruteme turi mu ntara ya rumonge imvo ni inyuruzwa ry'amafaranga yaragenewe kugura ibiyo vy'ishure bitaguzwe haraheze umwaka uwagirizwa akaba ari umuyobozi waryo impunzi nazo ziri mu ishyirahamwe msf rijejwe amagara y'impunzi mu ikambi ya ndota mu gihugu cya tanzania zingana ibice mirongo icenda ku ijana zigiye gukurwa muri iryo shyirahamwe kuva ku wa cumi n'indwi mu nyonyo uno mwaka impunzi ziri muri iyo kambi zibona ko ari ingendo ya tanzania ibandanye yo kubatoteza basubire mu gihugu cyabo ku nguvu kazi urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo inzamba agateka kawe ni kuri wezi itatu akaburungu inzamba akaburungu org ndasubiye kubaramutsa nongera kubipfuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwe imwe ukwayo duhere mu bijyanye n'ubugizi bwa nabi umugabo w'imyaka mirongo itanu n'itandatu azwi ku izina rya ngendanzi leonidas batazira murozi aba mu gace ka gatanga ni muri komine n'intara ya kayanza yaraye yitabye imana mu ijoro ryo kuri uno wa mbere ahiriye mu nzu yari asanzwe abamwo umwana wiwe w'umuhungu w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri niwe akekwa ko yoba ari we yagize ubwo bubisha idonido na trifine kani wabo amakuru radiyo inzamba ikura kuri umwe mu bana b'uwonye yaraye yitavye imana ngo yari asanzwe atabanye neza n'umuhungu we w'imfura afise imyaka mirongo ibiri n'ibiri y'amavuko haraciye intandaro ya byose nk'uko ayo makuru abandanya abivuga ngo se w'uyo mwana yamwatse akuma ka furashi babikamwo indirimbo n'ireresi hari nk'igihe cy'isaha zine n'igice z'ijoro uyu mwana ngo yaciye afata isashe arayiturira muri ico cumba carimo ibidandazwa umuriro ucurakwira inzu yose ibirimo byose birasha biratokombera n'uyu mugabo nyene ayo makuru avuga ko aba bamaze kuhagera bagerageje kuzimya bakoresheje amazi ariko bibatakuwa amazi uwo muhungu wa nyakwigendera akekwa ko ico caha yaciye atungwa nayo yameze igipolisi kikaba catanguye amatohoza congera kirondeza ibyo bakeka ko icaha mwomenya ko uyu mugabo atamugore yari afise babana uwugira gatatu ahorana akaba yaheruka kumwirukana arakoze trifine kani wabo tubonanye n'ano makuru mu ntara ya rutana bamwe mu bafise abapfunzwe mu ibohero rikuru rya rutana baragiriza uwurongoye sentare nkuru y'igihugu ngaho mu ntara ya rutana kudindiza imanza cyane cyane z'abapfungwa ba politike amakuru ava ngaho mu rutana avuga ko atarubanza rurangwamwo umunyapolitike rucibwa uwurongoye sentare nkuru ya rutana atarimwo kugira he intumbero izo manza ni nkuru dushikirizwa na prosper nzisabira amakuru dukura mu miryango hamwe n'abacamanza bakora muri sentare nkuru y'igihugu ya rutana avuga ko urongoye iyo sentare hamwe n'umushikiriza amanza mukuru wa parike ikukira iyo sentare badindiza imanza cyane cyane iz'abagirizwa ivya politike bamwe mu miryango y'abafungiwe ngaho bavuga ko niyunge ko leonidas atwara parike ya rutana hamwe n'urongoye sentare nkuru y'igihugu ngaho mu rutana imanza zose z'abagirizwa ivya politike ari bo nyene ubwabo bazisasamwo urongoye sentare nkuru y'igihugu ya rutana ngo iyo hari abagirizwa ivyaha bene ivyo niwe yamara umukuru w'intahe ivyo ngo bakabigira kugira ngo batere igitsure abacamanza baba bashashe kugira ngo ntibafate ingingo itanezereza bamwe mu barongoye umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Rutana kuko aribo babashize muri ivyo bibanza ivyo biremezo n'abacamanza bakora haba muri sentare nkuru y'igihugu haba mbere no muri parke ikukira iyo sentare akarorero ka hafi bavuga isubizwa inyuma y'abafungwa cumi na bane kuri uno wa kabiri abo bakaba bari bitavye mu ntara y'icese bamwe bakaba bari bamaze kurenguka kabiri canke karenga ariko abo ngo bakaba baciye basubizwa inyuma n'urongoye sentare nkuru y'igihugu ya Rutana ari nawe kuri uno munsi wa kabiri yari umukuru w'intahe yabasubije inyuma abagiriza ko bacerewe acabaha isango ry'igerekezo rya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka ababirabira hafi harimo n'abacamanza bakavuga ko abo bose baba baguye mu mporero kuko muri abo harimo umunywanyi w'umugambwe CNL akaba ari nawe awurongoye muri komine Giharo Nuwitwa Jean Pierre Ndacayisaba yahagaritswe n'imbonera kure zirenga mirongo itanu hari ku wa cumi na kabiri ukwezi k'umunani uno mwaka inyuma yo gutegerwa arakubagugwa mu ijoro ryo ku wa cumi na rimwe Nyandagaro uwarongoye CNL muri komine ya Giharo ngo akaba yahagaritswe ku itegeko rya Sylvain Nzikoruriho arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana hamwe na Alexis Baraguma arongoye uyu mugambwe CNDD-FDD nyene muri zone Giharo y'iyo komine nyene abatari bake bagasaba abarongoye abo bategetsi mu vy'ubutungane ngaho mu Rutana kureka kumviriza abarongoye CNDD-FDD ahubwo bakurikiza amategeko twarondeye abo barongoye sentare na parike kugira ngo baduhe umuco ku byo bagirizwa turabakena arakoze na prospere nzisabira tukiri mu bumanuko bw'igihugu ababyeyi barereye ku ishuri ryisumbuye rya ruteme muri komine bugarama n'intara ya rumonge bavuga ko umuyobozi w'iryo shuri yoba yaranyuruje amafaranga yaragenewe kugura ibiyo by'amadirisha y'inyubakwa z'iryo shuri ayo mafaranga umwaka uraheze yaratororokanijwe ariko ivyo biyo ntivyigeze bigugwa umuvyeyi yagize ngo arabaza igituma ibiyo bitaragugwa aca ategwa ubwoba n'uyo muyobozi ni nkuru tubaza beni axel akana amakuru atangwa n'abavyeyi baho mu ruteme havuga ko haheze umwaka batojwe amafaranga angana ibihumbi bitandatu by'amafaranga y'amarundi ku munyeshure wese yiga aho muri lise ya komine ayo mafaranga bari babwiwe ko ari ayo kugura ibiyo vy'amadirisha yo ku nyubako z'iryo shure rya ruteme uwo muyobozi w'ishure yitwa jean claude ndayongeje batazira rusoro kuva ayo mafaranga atojwe abavyeyi bararindiriye ko ibiyo bigugwa amaso ahera mu nzira amasoko ya radiyo inzamba agateka kawe ngaho mu ruteme Kagame avuga ko mu nama y'abavyeyi umuvyeyi yabajije aho ibiyo bana batangiye amafaranga biri yaciye atega ubwoba n'uwo muyobozi abavyeyi bandi bari mu nama ngo nibo batabaye bavuga ko ahari abagabo hatagwa ibara bavuga ko umuyobozi Jean Claude Ndayongeje batazira rusoro ibyo byose abikora yitwaje kudakomwakomwa kuko ari mu rwaruka rw'imbonerakure za CNDD FDD Jean Claude Ndayongeje arongoye lycée communale ya Ruteme abajijwe n'uruganda rwa Radio Inzamba ivyayo amafaranga yatoje yo kugura ibyo vy'amadirisha ntibigugwe n'ivyo abavyeyi bavuga ko abagira kiterabwoba byose arabihakana akavuga ko ari shari bamufitiye ku bintu asanzwe adandaza amanukana mu gisagara ca Bujumbura amakara n'imbaho muriko mukurikira amakuru kuri Radio Inzamba agateka kawe mukanya turabandanya hariya mu gihugu ca Tanzania
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cane cane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri vy'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri vy'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengerwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
aka ni akamo ka radiyo inzamba agateka kawe ishyirahamwe msf risanzwe ryitaho amagara y'abantu mu ikambi ya ndota iri mu gihugu ca tanzania rirasabwa n'ubutegetsi bw'ico gihugu kugabanya abakozi ryahora rikoresha kugera ku bice mirongo icenda kw'ijana abadomwa ko urutoke mu kugabanywa n'abasanzwe ari impunzi z'abarundi bari muri ryo aho ni kuva ku igenekezo rya cumi n'indwi za kuno kwezi bitashimishije bamwe mu mpunzi z'abarundi basanzwe bari muri iyo kambi bakabona ko biri mu mugambi wo gushaka kubatahukana ku nguvu idonidona diane nkuru nziza nk'uko amakuru dukura mu mikambi yanduta avyemeza byose byatanguye ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ryakwa amavuriro yaryo aho ryari rifise amavuriro mato mato agera kuri atandatu muri ndwi iryo shirahamwe ryari rifise ntivyatevye leta ya Tanzania yafashe ingingo yuko kuva itariki cumi n'indwi abakozi b'iryo shirahamwe bugabanywa impunzi z'abarundi zikaba ziri mu bazokwirukanwa ubwa mbere mu kwirukanwa basigura ko ngo buba bazira ko babayeho ubuzima bwiza gutyo kibaheza ngo biyumvire guhunguka mu gihugu c'amavukiro rero duseka abakozi bose bazotaha hano nani polisi tu abarundi eh, impunzi kugira ngo bikunde abantu ngo batahe ngo yoba ngo iri mu bahemba ngo amahera ngo ameze nk'ayasadeka kuko yoyo irashobora guhemba nk'amasiringi aranga nk'ibihumbi ijana n'itanu cyangwa amajana abiri ngo ayo mahera angana uko ngo biri mu bintu bituma ngo abarundi badataha bamaze gufata izo ngingo zo ku masure de sante hanyuma bakaca bafata izindi ngingo nk'izo oye muheruka kumva aho umuntu basanga afite impene bakaca bajya kumupfunga bakaca bayitwara biri mu bintu byose byo gusimira abantu bose bataye pari force izo mpunzi zigasaba ko ahubwo amakungu yofata ikibazo cyazo mu minwe akaraba ikindi gihugu yobajanamwo nta kintu na kimwe twaba tugisaba ibintu byaramaze kuyangara asigaye gusa ko amakungu yokwiga k'iki kibazo cyacu hanyuma bikunze kava ngaho mukamenya ko ikambi ya nduta ubisigaye irimo n'izindi mpunzi z'abarundi zimuwe zikuwe mu ikambi ya mitenderi isanzwe iri muri icyo gihugu cya tanzania nyine ishyirahamwe cbdh vikare ryitaho agateka k'impunzi ririyamiriza iryo hagarikwa ry'ibikorwa by'ishyirahamwe msf ryitaho amagara y'impunzi leopold sharangabo w'icegera cy'urongoye cbdh vikare asaba leta ya tanzania n'ishyirahamwe ryitaho impunzi guhagarika iyo ngingo ije gutoteza impunzi sharangabo asigura ko ibikorwa bya msf bigiye gukorwa n'ishyirahamwe kwa rouge rigendera ku mategeko y'abategetsi ba tanzania bitagiye korohera na gato impunzi z'abarundi muri kino gihe kurikira leopold sharangabo leta ya tanzania nteko ikaba yagerageje kugira ngo ibahuze impunzi mu bisata byose ahanini murazi ko atakindi atari ukugira ngo impunzi itezomoke rero gufata ishyirahamwe mcf bakarihagarika bakarisubiriza n'ishyirahamwe kuba ruje mcf ni ishyirahamwe risanzwe rizwi ko rikorera neza impunzi ko ryohereza amategeko kuba ruje naryo ni ishyirahamwe risanzwe rya leta ya tanzania yo irikurikirana risanzwe rizwi nk'ishyirahamwe rikora nabi cyane mbere ni naryo ryasubiriye ishami msefu mu ikambi y'impunzi y'inyarugusu umwaka uheze aho msefu yirukanwa rero byaragaragaye neza ko uburyo croix rouge ikora ntaho by'ukuri usanga itandukaniye n'ibyo leta ya tanzania ikora muri ayo makambi y'impunzi cyane cyane mu gutitaho abarwayi mu gutitaho serivisi zose babagenera bateza gukorera impunzi ni ibintu rero bibaje cyane ibyo leta ya tanzania irakora ni ibintu biteye isoni ni ibintu bitumvikana kuko leta ya tanzania izo ngingo z'agasakisaki zo kugira nabi impunzi z'abarundi yo zihagarika niyo mpamvu tuyisaba ko yohagarika iyo ngingo yo gukuraho ishyirahamwe musefu kandi ikamenya ko kugerageza kutoteza impunzi icije mu buryo bwose butandukanye ibyo bintu birazwi isi irabizi ibyo leta ya tanzania kirakora rero yo kwiyambika agashambara ikamenya ko hari amasezerano yasinye ikamenya ko hari ibyo igomba kubahiriza kugira ngo impunzi z'abarundi nazo zibe mu mahoro n'umutekano ibyo gushaka kuzitahukana ku ngufu bakabihagarika bacishije muri bene ibyo bikorwa bigayitse byo gutoteza impunzi byo gutuma zitakaza akazi kugira kumbure ngo zitezomoke ibyo leta ya tanzania yogerageza rwose ikabihagarika kugira ngo nayo nyine yiyambike agashambara mu makungu
ino ngaha rero duciye dusozera amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa kabiri nkengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nkengurukire bagenzanje bakoze ibishoboka byose bamfashije kuyegeranya parufe mudasigana nayo bashikirize nkamara bifurije kugira ibihe byiza iwanyu no mu banyu